raadiyoo Nuuraan Hudaati. Raadiyoon Nuuraan Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuraan Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuraan Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن dhaggeeffattoota televezyiinii Nurul Hudaadha. Khayrii keessa rabbiin oolcheessinaa bulchu jechaadha. Gama sagantaa keenyaatti dabarra. Sagantaa dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaadha. Lakkoofsa galmee dhibba jaha fi torbaatamii afur. Eh, duuba waan jettu gabaabinaan iyyattuun tun jechuudha. Ani eega bultii ijaarradhe waggaa shan caalee jira jette. Biyya Arabaa kana keeysatti hojjannaa jaarsa kiyya waliin yeroo takka walitti dhufna ji'arraa jette ilmoolleen arganne rabbii na- na kadhadhaa jette. Dura dalayduu ta'urraa dalaysiistuu rabbii sinaa godhu jenna. Yaa uummata keenya hojjattuu ta'urraa hojjataa ta'urraa hojjachiisaa hojjachiistuu rabbi sinaa taasisu jenna. Eh, Taasisni akkasumatti ilmoona kadhadhaa jette isin ilmoodha iyyatte jala buusii du'aayii gooneef jechuudha ta'u hojiitis ilmoo imaanaa ilmoo rabbi beeytu tahaadha abbaa beeytu. ولد صالح يدعو له كرسول جدسن ilmoo gaarii karabbi isinii kadhatu yoo isin dura godaantanis akkasiitiin isin gammachiisu jenna. Duuba abbaa warra kiyyaa duraan hedduu na jaalata. Yeroo xiqqoo booda ammoo natti jirjiirameeti jira. Zamana kan akka durii hin jiru jetti duuba. Waan walirraa isin duyda garagalchu rabbi isinirraa haa garagalchu jenna. Rabbi wal isin haa taasisu. Wanni wal ta'urra diiniif duniyaallee namaa tolchu hin jiru. والصلح خير والتوت وهند كيست جتشودا والتهت وليقلت الرجال والأبر اختلاف نيوكا واللبين أصل كل شر جان شفت الأرى شفت ركو واللبين رامدتي ركون قوسا قبتي قوسا إسيتين بفا إسيتين Waldhabbiin yoo argamte rakkoon hundi achirraa madditi. Achirraa deemti jechuudha. Al-khilaafu asluu kulli sharrin jedhan duuba. Warri waa xiinxallee gad ilaale. Khilaafni faallaa deemuun hundee cufa sharriiti. Sharrii hunda isa fida jechuudha. Sharrii hunda isa fida. Wal hamatuu fida. Wal arrabsuu fida. Wal kijibsiisuu fida. Bal wal hatuu fida. Wal shakkuu fida. Wal ajjeesiisuu fida. wal waanyu wal hasaduu fida waa hedduu fida jechuudha. Aslu kulli sharrin jaarmaya duraan jiru diigutti fida. Diini balleessutti nama geeysa. Duniyaa balleessutti illee nama geeysa. Alkhilaafu aslu kulli sharrin. Ilmaan nagayaan duraan waliin guddisan fashalsutti nama geeysa. Yookaan gara abbaa gortee yookaan gama haadhaa gortee. Khilaafa jidduu keeysanii rabbi haa balleeysu jenna. Duuba waan jettu. waan ooma xiqqoo wahiit irratti walitti bu'uun heddummataa jette afaan wal buutu tokko jira aba shayxaanni gartee oo'isee jidduu ilma namaa kanatti akkana naan jette jecha takkitti isaan ni sharafa laal shayxaantichi tanaaf akkana naan jetteemi tanaaf akkana naan jetteemi atuu tanaaf akkana naan jetteemi hin jettuuni ja'anii bara gamanaallee jara lameen akkasii walitti bobeeysa walitti oo'isa hanga jarri lameen adda baatutti jechuudha. Shayxaanni sireedha qaba. Bahara keeysaa siree qaba jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. siree isaa bahara keeysaa ta qabu tana irra taa'ee guruba isaa ajaja garamitti ajaja deema bobba'a jehan banii aadam kana deemaatii adda facaasaa jehan duuba gingilchaa wali buusa guruba isaa ergee gurubni isaa yeroo dacha'an maal je'aniin ani akkana dalage ani nama wal tumsiise ani nama achisiise ani maal godhe hundinuu gaa waan dalagan himatan jechuu maal jedhaan kun ani hanga jaarsaa jaartii gargar baasetti malee sittin dhufne jedhan duuba hadiisa muslimii hadiisni يدع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة كفتنة أكان قرأتو قام إساتي ترديات درجة سبيرك بججو أعظمهم فتنة دوبا hanga jaarsa jaartii gargar baasutti an sittin dhufne ka jedhu santu darajaa guddaa isa biratti qaba anta anta je'ani bar o'o'o'o po si ariifiin ariifiin jabaan si je'an jechuudha ufitti dhiyeessa duuba ufitti as dhiyeessaa jechuudha kanaaf shayxaanni jidduu jaarsa jaartiidhatti haalan hammaata kanaaf uf eeggadha uf eeggadhaa didaa jalaan banina waan inni banaa jedhu akkana jiin akkana irra deebisi tanamaas hin jetti akkana jiin je'ee ka shayxaanni afaanis guuru didi atis ددا اسلتشو ولددا ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول ابليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم انت جانبر والروتا قرتي الددا كاني رقت ديك انا انا كان دلق مال دليدو ما دليني انا كان قد وما دليني osoma akkasitti itti dhufan tokko itti dhufee maal je'an ani hanga jaarsaa jaartii gargar baasutti sitti hin dhufne bar je'an dafa caasee sitti dhufe anta anta jee ofi dhiyeeffata duuba darajaa kennaaf jechuudha intabihuu of eeggadhaa duuba gartee oma xiqqoo takka irratti walitti bu'aa wallaa jette obboleetti hin xinyatuun afaan wal buunna oma xiqqoo irratti jechuu isiiti waan godhe shayxaan isiillee isiin uuf himtee jirti telefoona irra gixxiim godhee cufa jette laalmee akkatti akkatti isii kasaarsuuf deemume mee haati manaa tahaadha manaati jedhee an abbaa manaati jedhee haadha manaa godhatee itti booharu ka waa hunda isii bira ol kaayatu ka itti obsu ka itti dhoyfatu ka itti obsatu yoo telefoona gixximirra goote ati kabajaanaan qabduun isaa waan soba ta'e miti nama kabajan tokko kophee miilarraa baasanii faana qullaan oofan nama kabajan tokko qomarraa keeneteeraa baastee qullaan ooftu qabbana keessa nama kabajju tokko isaa sitti ol deemutti jiru rooba keessaa dukkana keessaa qabbana keessaa hulaatti gadi hin cufattu jalaa bantee dhiyeeffatta malee isiin amma hulaa ofii cufatte gittim mee seen isii argaa balbalatti dhiyeetteeni bar telefoona cufachuun akkasii beekituub kanaafuu rakkoo guddaa si bira jira obboleetti teenya sirraawu dubbiin akkamitti isan aarsinire yeroo kana ati nan kabajju akkamitti siin hin jennire yeroo aariinirraa galee anammoo itti dawwalaa jette inni narraa cufataa guyyaa sadifaa narraa cufata yeroo aariin gartee narraa galtee itti dawwale telefoona na jalaan kaasu taraa duraa hulaa cufatteemi taati goota san caalaa si karaa banee fi karaa telefoona cufatu si garsiise aarii gartee atitti cufteen dabalatee guyyaa hedduu sirraa cufachuun isaa ni argama jechuu mi maal naa dhaamtanii jette wanni si dhaamnu si lolus lolamiif si gorsullee gorfamiif. si miidhuu miidhaa suutaan namii ta'e itti himadhu si beekuu dhabuu namoota inni kabajutti himadhu haala saniin jiraachuu kee barbaade ariita jalan deemin laa taqdab faraddada miraara yoo aare itti cufadheeti yoo aariin irraa galte jalaa banaadhaa jette ati laa taqdab walakal janna nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkana je hadiisa ayyaa keessatti laa taqdab walakal jannaa je أبو جنة سيجران أرين جاني بر جنة أرقتان أرين حديث برا كيست أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على عمل يدخلني الجنة جنان حديث أبا هريرة كيست دلقاتك كجنة نسين سورة نكاج الشي جاني بر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة hin aarin jannata argatta jeen osoo namni hundinuu bikka tana fahame silaa xiinxalee hubate aarii fagootti ofirraa dhorga jechuudha. hin aarin bikka itti aartu sayyoo dhugumaan aarii san walkaazimiina alghayza walcaafiina can innaas warra dallansuu liqimse ka irra namaa dabru ka rabbiin jedhee faarsan yoo warra san taate maal argatta wala kaljanna jannat argatta hanga kana yoo silaa fahamne anin aara anaariin danda'u an akkasi jechaa waan oollu jechuudha yeroo wanni si aarsu dhufe ofirra yoo ejjatte wala kaljanna allahu akbar kanaafuu waan sin jennu obboleetti teenya aartee telefoona jaarsa keetti irratti hin cufatini wala kiljanna jannata siif jira asin jenna hin dallanin warra waan dhagaheen fayyadamu rabbi si haa taasisu gaafatte waan gaafatte kana deebisaa argatte hojiirra oolche Aa, warra kiyya gargaaruudha fedha inni mallaqa walirra haa kaayannu naan je'a jette bika kanatti illee wal dhabbii qaban jechuudha warra kiyyan gargaaruu fedha inni mallaqa walirra kaayannee waa godhanna je'a duuba warra kee gargaaruun gaarii atis gargaare inninis warruma isaati warri kee haa gargaaru rakkataa rakkina keessatti hin dhiisina ammoo warra namaan beeyne jira duuba warra nama kana namooma isaa irraa fuudhee darajaa harreedhaa geeyse harreewuu gartee warra duyda malaaxeysee akkasuma itti fe'atu jiraami warra nama adabu jira warra keessan ka akkasii rabbiin taasisini yoo warra akkasii ka isin adabu ka isin hin beeyne ka biyya arabatti isin gubataatuma ka isaan waan faxaranilleeduma qaban waa lafa buufatu isin kutan taate suutaan nama manguddoo itti himi itti ergi waan isaanii ergitus kophaa godhii ta'u olkaatullee kophaa godhi jaarsi eega jaarsa kee ta'e si dhoorguu danda'a qabeenya kee bikka feetetti akka ati kennuu hin dandeenye bikka siif toltu ta maslahaa sii qabdutti akka ati kennitu horima kee jechuu horii kee nyaachuu hin danda'u hayyama kee malitti garuu ammoo akkuma argitetti ati olii gadi karaa feete kennuu irraa si dhoorguu danda'a. طيب لا يجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها حديث عبد الله بن عمرو أديس كعب بن مالك كأديس عبادة بن سامت كأديس حديث إمام الألباني صحيح أقول أكنج حديث كان كيست إن تلاتك في نيممو وكنون رئيسي خيستي هريسي الرّا hayyama jaarsaatiin hayyama jaarsaatiin malee kennuun hin hayyamamuuf yoo jaarsi nikaa isiidhaa han dhuurfate jedhe yoo nikaa isiidhaa han dhuurfate kanaaf qabeenya kee nyaachuu hin danda'u garuu karaa ati itti kennitutti si kontirooluu danda'a jechuudha kanaafuu qabamuu fi qabdaa asiin jenna warri kee miidhamaa yoo ta'e miidhaa warri keetti jiru san si gargaaruu qaba inninu inninu warra gartee inninu ilma isaaniiti. haqiiqatti miidhaan yoo ka itti jiraatu taate kana fakkaata deebisaan keenya deebisaan kee rabbi isaa gargaaru jenna. Iyyannoo lammaffaa dhaddachaa jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee dhibba jaha fi torbaatamii sagal iyyataan kun waan jedhu an eega fuudhee waggaa lamaa ja'a. Haadha mana tiyyaatiin akka wal dhabnaa wanni wal na dhabsiisullee mata jabeenyaa jee duuba. Mata jabeenyaa gaana gaa'isumaa beeka malee nuti wajjin hin beeynu. namni gariin ufuma mataa jabaatee mata jabeenya ofii arguu dhabee ka isii qofa arguun isni mala haqiiqatti akkuma inni jedhu kana isiin mataa jabaatullee ni mala jireenyi mata jabeenyaa mataa nama bobeessa dhukkuba surrii namatti ta'a yaada halkanii guyyaa namarraan buune namatti ta'a mata jabeenya isii kana waliin rakkatuu cinqamuu hiraaruu yaadda'uu himatee jira nama gorsan fudhanne kawaa takka gartee toltuu inni yaade hin fudhanne godhee himatee jira. Na hiiki jettee hiikkaallee si hiika jedhee baay'ilame jedha. Kan hiikin ammoo si hiike jedhe na hiikteessa isiin jennaani kanuma hiikin kana si hiikee jeeni jedhe. Saahibban kiyyaanillee anjaartiin qabu je'aani jedhe. Amma ni keenyi kun ni jira moo hin jiru? Namni kun tasgabbii qalbiidhaa hin arganne waan jedhu intalli na deebi'uu feeti na jaalatti. Anilleen ammoo gadhiisuun natti toluu dhabee. garaa na nyaatti je eega atilleen garaa si nyaatte ni jaalatta jechu atilleen isiilleen eega si jaalatte wal jaalattani wanni gartee mata jabina jedhamu sun eega ka jaalatu taate sittuu mul'atu adabadhaa usaa hojjetaa jenna garaa na nyaatte jette garaa si nyaachuun suni mata jabina san si biratti laafaa haa godhu eega garaa si nyaatte namni tokko guu garaa nama nyaate badii isaa san ni danda'aniif danda'iif sin jenna galaana nyaattee gadhiisuun fedhuatu jechuu jirta ima jabeeffadhu gadhiisiin hin jennu nutilleen gorfadhu jabeeffadhu isiin jenna jaartii isiin si jaalatu taate atillee gartee galaana nyaatti jettu atis jaalatu jirta laftilleen isiniif ganama amma walis seentanii amata lama jechuu jirta hanga walitti dhuftan haalli keessan sirraa'uun ni mala mee jireenya gargariisan yoo danda'ame hambisa'a walit deebi'a. bakka takka jiraadhaa laalame. Fagorraa mataa jabeenyi kun yoo walitti dhufan akkasumatti itti fufamoo ittiin fufu. Dhaamsi nuti siif kenninu kana. Li'annahu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedheen namtichaan. Namticha gartee inna imra'atii laa taruddu yada laamisin intaloon tiyya harka nama isii tuqee ofirraan deebistuu namti jedhe tokko jira. hadisa abuu daawudiitiif nasaa'iiti intala takka na bira jira akkaan gartee gama kiyya jaalatamtuudha garuu harka nama isii tuqee ofirraan deebistu maal kenneef murtii rasuulli qaala garribihaa ofirraa fageessi jeen qaala akaafu an tatbaca nafsii lubbuun tee jala deemuudha sodaadhaa ee gartee jaalalatu itti naaf jira jechuu isaati maal jeerree rasuulli qaala fastamtic biha ayyee akkasuma itti qanan egaa jeen nutilleen gartee galaana nyaatte ati jette fastamtic bihaa siin jennetti kanani gorfadhu ammoo mata jabinni akkasitti illee dabree sillee mataan jabeeysine ilmaan teeysanitti illee dabree akka ilmaan teeysanillee mataan jabeeysine mata jabinni kun xabiicaan tun masruuqaa hatamtuudha jedhan duuba atuu deemteeti booda xabiicaa san irraa hattee mataa jabaachuu eegaluun kee ni mala ilmaanis xabiicaa san fudhattee mataa jabaachuun ni mala akka dubbiin bakka saniin isin hin geenye rabbiitti kadhadhu akka rabbi si laaffisu. Duba intala tana hiike hiike moon hiikne aniin kuni xalaaqni kun argee moon argamne ani hiiken je'a si hiike je'eeni kanuma hin hiikin kana waan jennu salaasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun annikaahu waxxalaaqu warraj'a jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadisa abu daawudiif tirmiziif ibnu maajaa odeysan keessatti abaa hureerarra hadisi imaamul albaaniin darajaa isaa gaarii godhe keessatti waa sadi dhugaan isiilleen dhuguma qoosaa yookaa kishnaan taphni isiilleen dhuguma jirjiiramti jedhe suni maali jennaan nikaha nikaha sii godhe yoo jedhe abbaan intala ofii inta badhe yoo jedhe hin jiru dubbiin akkasii gixximta'e hidhame si hiike yoo jedhe namtichi inta badhe yoo jedhe hiikamte si deeffadhe yoo jedhe inta badhe ogguu jedhe deeffamtee jirti ta'e hiikamtilleen si deeffadhe yoo ka jedhu taate kanaafuu baamni kun baabaa taphatanii ni miti bikkituun lubbuudha jireenya lubbuutii. tamni as keessa dhufuu hin qabu jechuudha. Sobni as keessa dhufuu hin qabu jechuudha. Qoosaan akka malee dhugaa malee bikka kanatti wani takkan dubbatamtu. Meelaalaa waan shari'aan jabeessite. Bikka qoosaan hin hayyamamne. Bikka tamni keessatti hin hayyamamne dhugaa dubbachuu qofa ka shari'aa namarraa hajamtu laal. Bikka kana kana keessatti. Le'annahuu jiruun jaarsaa jaartii jajabdu. Yeroon xalaaqaa jabdu ittiin hin taphatan jechuudha. Sideeffadheenis lubbuu nama rarraasu. Kan deeffatiin sideeffadheetu lubbuu rarraasuunis hin ta'u. Kanaaf. hiikamtee jirti eega jecha san jetteeni eega jecha san jetteeni hangam tuurte jettee laaluun sirra jira gaafa gartee si hiika jetteen sanirra yoo gartee ji'a sadi yookaan xahaaraa sadi jenna xahaaraa sadi ka dabarsitu taate guutumattu irraa bu'ee jira jechuudha maal godhuu qabda gaaf kana bima hin jadiidin wanikaa hin jadiidin maarii harayaa fi nikaya haarayaan fuuta gaaf kana yoo ammoo cufa yeroo isiin xahaarattee keeysatti yeroo isiin xahaarattu cufa takka takkaan sirraa buuse yoo jetteen xahaaraa isiin xahaarattu keeysatti adada isiin xahaarattu jechuu cufa xahaaraa keeysatti xahaaraa sadi keeysatti hiikaa sadi takka takkaan sirraa buuse ammallee xaharaa biraa eeggattee sirraa buuse ammallee yeroo isiin xaharaa haydirraa qulqullooytee xahaaratte sirraa buuse jetteen gaaf kana hatta tanki hazawjan gayrahu hanga jaarsa biroo heerumte yoo akka tasaa wal dhaban itti deebitee fuudhuu dandeeysa malee hanga gaafsan gartee haga jaarsa biroo heerumtutti jechuu gaafsan itti deebuun dandeessu ati hatta tanki hazawjan gayra gaafsan garaagarummaa laale jechuudha gaafa xaharaa hunda keessatti akka takkaan ati irraa buuste yoo jaarsa biroo heerumte jaarsi sun gadhiisee itti deebite malee hin dandeessu isii walitti deebi'u. Yoo ammoo takkuma siike jetteeni osoo si deeffadhe jedhiin xaharaa lammaffaa dhuftee dhumtee ta sadaffaa dhuftee dhumatte gaafsan بمهر جديد ونكاح جديد نكاح هارياف ماري هاريان فوتا يجو أكنا سنجن أبليس كين ينو صدفة waan jettu gaafattuun biyya arabaa kanan ture asitti waa dalagatu jira namni tokko na sobee gubna natti dalage ilmoon garatti na hafnaan ilmoo san ofirraa baase amma diin baradhee zuumii adda addarra deeme waan san badii ta'u arge lubbuun tiyya na rakkatte akkamitti harabaafadha maaluma kiyyaa haa ta'u jetti dura obboleettii teenya baga rabbi si dhaqqabe badii gaaf duraa saniin bagan du'in warra waan balleeyse baditti beekee ta'ubatee seena'ee uf duba deebi'e baga rabbis taasise uf dhaqqabdee dhaqqabamtee itti fufi ta'uu baatee jabeeffadhu siin jenna wanni sirra jiru ati rabbi gabbaruu malee istighfaara godhuu malee yaa rabbi naadhiis jechuu malee wanni biraan jirtu rabbiin keessii dhiisa qalbii qulqulliyyoo ati itti achi deebite ta'ubatan nasuuxa ta'ubaa qulqullii ka rabbiin jedhe sayyoota ta'ubattee jiru ta'ubatan nasuuxa ta'ubaa akkana dhiidaymaa walalaa daa'imaa yookaan ka gagaa hin qabne jechuudha. Ta'ubaa isii keessatti sheenawuun nadaamayuun jiru maa waan akkasii dalage osoo dalaguu baadhe jette qalbii guutuun gama rabbii keetti yoo deebite rabbiin kee yatuubu allahu calaa man taaba rabbiin sii dhiisa. Kanaafuu qalbii kee rahmata rabbii bal'aatiin gammachiisin jenna ufin dhiphisinii sin jenna. Bultii amma ijaarradhee jirtetti bultii tee rabbiin si haa jabeessu bultii mi'eeyituu ta diinaa. ta duniyaa ta ilma intalaa ta hortee khayriidha ta hortee imaanaa rabbi si haa taasisu jenna obboleessa teenya. Sagantaan keenya karraa asitti goolabama nagahaan oolaa nagahaan bulaa jireenya khayriidhaa keeysa oolaadha bulaa isinin jechaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maca salaam ila liqaa.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Muhammad Waadoo rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyu irraa fayyadamu nu haa godhu eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee adam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akhiraa argadhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة